Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inshuti zacu mwaramutse neza muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ikaze kuri radiyo yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo urukiko rwa gisirikare mu mujyi wa uvira rwahanishije igihano cyo gufunga burundu abasirikare bane bahamijwe icyaha cyo kwica abaturage mu minembwe muri teritwari ya fizi nta handi twumvisha umusirikare w'igihugu yafashe umuntu amushahura akageza aho aca ibirenge akageza aho ibiganza agakora ibintu bitari byiza abasirikare bishe abantu ku manywa pana nijoro uwo ni umuturage wo mu minembwe mu rwanda haraye habaye impinduka mu nzego nkuru za gisirikare guhera kuri minisitiri w'ingabo kugera ku rwego rw'iperereza unyuze ku mugaba w'ingabo igipolisi cya kenya ejo cyarashe ibyuka bijyana mu maso mu bari mu myigaragambyo yamaganaga umushinga w'itegeko rijyanye n'imari izo ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri sudani ubushyamirane hagati y'impande zihanganye bwarakomeje ejo kuwa kabiri nta n'akanunu k'igihe intambara izarangirira imitwe ya gisirikare iri mu ntambara muri sudani yasakiranye mu kirere no ku butaka mu murwa mukuru karitumu kuri wa kabiri ni mu gihe urugomo rwiyongereye kandi rugakwirakwizwa n'uko nta mategeko yubahirizwa byatumye imibereho y'abaturage bari basanzwe bafite ibibazo byo kubona ibiribwa n'imiti irushaho kuba mibi imirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa rapid support forces rsf ubu igeze mu cyumweru cyayo cya munani yahitanye abasivili amagana menshi kandi yatumye ibihumbi magana ane bambuka imipaka abandi barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri bavuye mu murwa mukuru no mu yindi mijyi arabiya sawudite na leta zunze ubumwe za amerika byafashije mu biganiro byatumye haba ubwumvikane ku ihagarikwa ry'imirwano ritagiye ryubahirizwa mu gihe kandi intumwa zikiri ijeda nta biganiro by'imbonankubone byari byatangazwa imirwano yangije byinshi mu murwa mukuru aho abaturage bahasigaye bagoswe n'ubushyamirane ibitero by'indege n'ubusahuzi ibisasu byakomeje kuraswa hamwe n'ibitero by'indege mu ijoro ryakeye abatuye mu majyepfo no mu burasirazuba bwa karitumu no mu mujyi wa bari bavuze ko bumvise urusaku rw'ibisasu biturika n'urw'imbunda mu bushyamirane bwo mu gitondo cy'uyu munsi kwa kabiri imirwano yarenze karitumu igera mu ntara ya darifuru mu burengerazuba bw'igihugu aho rsf yatangiriye ari naho ingufu zayo zishingiye ubushyamirane bwanageze no mu mujyi wa el obeide ahari umuhanda nyabagendwa winjira muri karitumu na darifuru dukomereze muri cadi aho onu yatangaje ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatandatu ko umubare w'impunzi zituruka muri sudani zihungira muri icyo gihugu cya cadi umaze kugera ku bihumbi ijana kandi ko abenshi bava mu ntara ya darifuru mu burengerazuba bwa sudani impunzi zikomeje kugera ku mupaka wa cadi na sudani nyuma y'ibyumweru birindwi kuva intambara itangiye oni ivuga ko umubare w'amaze kugera muri cadi ugera ku bihumbi ijana ivuga ko impunzi zigera muri cadi zirenze izari zitezwe Eugene Byun ni umuvugizi w'ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr muri cadi avuga ko ubushyamirane butangira bari biteze impunzi zigera mu bihumbi ijana umubare warenze mu byumweru bitandatu yongeraho ko babona impunzi nyinshi ku mupaka buri munsi kandi ko atari muri cadi gusa ko ari no mu bihugu bituranye nayo ijwi rya amerika ryavuganye na bimwe mu bihugu biri mu kanama k'umutekano ku isi ka oni mu buryo bw'igihe gito n'ibirimo mu buryo buhoraho mu itangazo intumwa y'amerika muri oni yagize ati ibikorwa by'impande ebyiri ziri mu ntambara byateje umubabaro ukabije kandi byagize ingaruka zikomeye ku baturage ba sudani dufite kandi impungenge nyinshi z'imirwano irimo kubera mu ntara ya darifuru twiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo impande zombi zihagarike ubushyamirane mu gihe impande ziri mu ntambara zirimo kuva mu biganiro abasesengura ibintu basanga intumwa z'amahoro za oni aribwo buryo bwonyine bushobora guhosha urugomo i darifuru dukomereza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kongo umuryango w'abagiraneza ufite icyicaro muri amerika uvuga ko abakozi bawo bawibye ibihumbi magana cyenda by'amadolari ibindi kuri iyi nkuru na oheya nitanga ishaka ayo mafaranga yari agenewe imiryango ya bantahonikora irenga igihumbi n'amajana indwi mu kiringo c'amezi atandatu uhereye mu kwezi kwa munani mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ishirahamwe give directly ryatangaje ko riheruka kumenya ko abantu bakorera mu gisata cyaryo muri congo bakoranye n'abandi bantu muri icyo gihugu mu kunyuruza ayo mafaranga ryarungitse mu ntumbero yo gufashisha abo bantu nk'uko biri mu rwandiko rwashyizwe ahabona n'iryo shyirahamwe ejo ku munsi wa mbere iryo nyuruzwa ry'amafaranga ryatanguye inyuma y'aho ritanguye uburyo bushasha bwo kurungika amafaranga y'imfashanyo ku miryango iri mu gace ka kongo kari kure kandi karimo umutekano muke bongeye bandika bati turababajijwe cyane no kuba tutabimenye kare kandi ngo tubone ingaruka mbi zabyo ishyirahamwe give directly rimenyesha ko amatohoza ariko arakogwa kandi ko yashoboye kugaruza igice gito cyane cy'ayo mafaranga yanyurujwe yamara rivuga ko igice kinini cy'ivyo bihumbi amajana icenda vy'amadolari y'amanyamerika ashobora kutazigera agarurwa iryo shyirahamwe rivuga kandi ko ririko rirakora ibishobotse byose kugira iyo miryango ntigwe mu mporero kandi ironka amafaranga yabo tuve muri kongo tujya muri kenya aho polisi ejo yarashiha ibyuka biryana mu maso mu bari mu myigaragambyo yamaganaga umushinga w'itegeko rijyanye n'imari igipolisi cyarashe ibyuka biryana mu maso mu bantu amagana bigaragambyaga hafi y'ingoro y'inteko ishinga amategeko uyu munsi kuwa kabiri bamaganaga umushinga w'itegeko rishobora gutuma imisoro izamuka kuri lisansi no ku macumbi perezida william ruto watsinze amatora yo mu kwezi kwa munani ashyira imbere gufasha abakene ubu arimo kotswa igitutu ngo yongere amafaranga yinjira mu gihugu nyamara ubu guverinoma ntibasha kwishyura imyenda yayo irimo kwiyongera cyakora ibyo ruto yifuje gukora byanenzwe cyane n'abakozi ba leta n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko n'ubu ubuzima buhenze cyane polisi yarashe ibyuka bijyana mu maso ishaka gutatanya abantu magana atanu bari mu myigaragambyo bakoze urugendo berekeza ku nteko ishinga amategeko kuyishyikiriza imikono y'abamagana umushinga w'itegeko nk'uko umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters yabyiboneye yabonye abigaragambya cumi n'umwe bafatwa na polisi mu mujyi wa nairobi abofisiye bari bambaye imyenda y'akazi bagaragaye batwaye impirimbanyi yari ifite pankarite yanditseho amagambo agira ati ubucakara koko ntibuzigera bucika iryo tegeko byitezwe ko rizatorwa mu cyumweru gitaha tujye noneho muri arabiya sawudite aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken ari mu ruzinduko blinken ejo kuwa kabiri yageze muri icyo gihugu aho azabonana n'igikomangoma hamed bin salman ni mu gihe imigenderanire hagati y'amerika n'icyo gihugu itifashe neza fidel niyongabo arakomeza iyi nkuru
urugendo rwa blinken rugira kabiri muri arabiya sawudite kuva ashikiye amabanga yiwe rukaba rubaye mu gihe icyo gihugu ku ngoma y'umuganwa mohamed bin salman kiriko cihoza amerika mu gufata ingingo ku giti cayo kitabanje guhanuza amerika nk'uko vyahora blinken yashitse muri arabiya sawudite mu gihe yiteguriye kuvugana kurushiriza n'ibihugu vyo mu mahanga urugendo rwiwe rubaye kandi inyuma y'uko umuhanuzi wa perezida biden ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu jake sullivan agendeye arabiya sawudite mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka aho yabonanye n'umuganwa Mohamed bin Salman. Uretse kubonana n'umuganwa Mohamed bin Salman n'abandi bategetsi b'icyo gihugu, Anthony Blinken azokwitaba kandi inama y'abagwanya leta ya Kiislamu ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh, yongera aje mu nama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe rijejwe gufashanya mu kigobe c'abarabu rigizwe n'ibihugu vya Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudite na Emira zunze ubumwe z'abarabu. Urugendo rwa Anthony Blinken rubaye mu gihe habaye akatari gake ukutumvikana hagati y'abategetsi b'ico gihugu na perezida wa amerika joe biden ku bijanye no gushora ibitoro bidahinguye ku masoko mpuzamakungu gukorana n'uburusiya mu ishyirahamwe ry'ibihugu bishorera ibitoro hanze opec plus hamwe no gusubira kugirana imigenderanire myiza na iran ubushinwa bubigizemo uruhara mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no kuri yutube instagram na facebook vowa radiyo yacu mu kanya ni amakuru y'ibiyaga bigari mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda hari imibiri isaga icumi imaze imyaka itanu ibonetse ikomeje guteza urujijo hari abavuga ko ari imibiri y'abishwe mu ntambara z'abacengezi abandi bakavuga ko ari abatutsi bishwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane eric bagira ubusa abaha inkuru amakuru ava mu nzego z'ubutegetsi bw'ibanze kuri iyi mibiri ikomeje guteza urujijo aremeza ko imaze imyaka itanu ibonetse kugeza dutegura iyi nkuru yari imibiri cumi n'ibiri yabonetse mu murenge wa kanzenze bayibika mu biro by'akagari ka nyamikongi ari naho umurenge wa kanzenze wahoze ukorera ijwi ry'amerika igera kuri ako kagari yasanze gafunze mu kiganiro n'ijwi ry'amerika bwana faustin nkuru nziza uyobora umurenge wa kanzenze yavuze ko icumi muri iyo mibiri cumi n'ibiri ariyo yabashije kumenyekana ko ifite ba nyirayo kugeza ubu ngubu imibiri icumi ah, twamaze kuyibonera amakuru ubu ngubu noneho abemeza ko iyo mibiri ari iy'ababo ubu twabahaye uburenganzira bwo kujya kuyishingura bari kwitegura gushingura hanyuma indi ibiri nayo turacyakomeje ikusanya amakuru kugira ngo nayo ishobore gushingurwa Ah, gusa wenda icyo nakubwira ni uko iyo mibiri uko ari icumi kugeza ubu ntabwo amakuru yatugaragarije ko atari iy'abazize jenoside yakorewe abatutsi ahubwo ari abapfuye mu gihe cya mirongo icyenda na karindwi mu ntambara y'abacengezi ku mibiri umunani hari impande ebyiri zitayivugaho rumwe ni imibiri yabonetse mu kwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani mu cyobo cyari mu murima w'uwitwa bonifasi bizimana ruzingo ni nko mu birometero bitatu n'igice kuva hari ikigo cy'umutwe udasanzwe w'abasirikare bazwi nk'abakomando umusaza shahere sebikumi uvuga ko yarokotse jenoside yareze ruzingo icyaha cyo guhisha amakuru no konona ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi avuga ko yanze gutanga amakuru kuri icyo cyobo cyaguyemo abavandimwe be b'abatutsi nyamara inkiko ziza kumugira umwere ijwi rya amerika yasanze bizimana ruzingo ku biro by'umurenge wa kanzenze ari kumwe na bagenzi be ubutegetsi bwari bwabizeje ko bahabwa imibiri umunani bakayishyingura uyu yaduhamirije ko yafunzwe hafi umwaka wose nyuma agirwa umwere ruzingo avuga ko iyo mibiri yabonetse mu murima yari yaraguze na muramu we atazi ko hiciwe abantu nyuma nawe awugurisha abandi biza kuba uruhererekane nk'uko bigaragara mu icarubanza ya bibiri na cumi n'icyenda impamvu ruzingo atatanze ayo makuru yagibwa ijwi rya amerika duhunguka batwigishije ko tugomba gutanga amakuru ko ayo muri mirongo cyenda kugeza icyenda na kane nayo ay'icyenda n'umunani n'icyenda na karindwi ntabwo babitwigishije ko ugomba kuyatanga impamvu ntatanze ayo makuru ni uko abo bantu ba- baguye aho ngaho icyenda n'umunani cyagiye cy'abakengezi none b- wowe umenya gute ko bahaguye icyenda n'umunani kandi twari tuhaturiye mwabonye babica oya ntitwabonye babica intumbi zari zihari aho barwaniye ntabwo wananirwa kumenya ko hari abantu bahaga tuvuge nk'inzu niba irimo abantu ugasanga ejo mu gitondo iri- yuzuyemo intumbi sibarirwa ko abantu bakuyemo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hagaragaraga amatsinda y'abantu batandukanye bari baje kuvugana n'umurenge ngo bemererwe gushyingura abo bikekwa ko ari ababo ariko kubona ababyemera kuri mikoro zacu byagoranye hariho abatifuzaga kugira icyo bavuga ku mugaragaro nk'abari mu itsinda ry'abagera muri batanu bari bayobowe n'uwitwa Theoneste Nzirorera yanze kugira icyo adutangariza ariko bagenzi be batubwira ko bari baje gufata imibiri ibiri twaje kumenya amakuru ko nyuma yo gushyira imikono ku nyandiko y'umurenge iryo tsinda ryagiye gushyingura iyo mibiri mu buryo butoroshye ku murongo wa telefone twavugishije nzirorera akimara kutumenya ahita afunga telefone
alo amakuru mfite ko uri bushyingure ejo bimeze gute none murashyingura imibiri ingahe bibiri sebikumi baganye inkiko avuga ko babonetse ari abatutsi bishwe mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane avuga ko abishingira ku kubaho bataburiye iyo mibiri harabonetsemo umupira w'ibara ry'umutuku umuvandimwe we yakundaga kwambara nyuma yo gutsindwa urubanza ntarava ku izima nabibwiye abanyamategeko ngo bazatubwire uko byagenda ubwo ntaho bihagaze yewe umwanzuro wo gufata ngewe numvaga ko iyo mibiri ari iyacu yagombye gushyingurwa ikajya ahandi ahandi bari mu rwibutso ku bwa sebikumi kugira ngo habeho ubutabera buboneye hagombye gufatwa ibipimo by'uturemangingo tuzwi nka adn cyangwa dna ubwo rero turagira ngo wenda ubuyobozi bukurikirane iki kibazo badufashe icyo kintu kizagaragara niba ngombwa no gupimwa niba kubaho baza bapime barebe niho twakira intimba natwe kutimunda ashyinguwe araruhuka kimwe mu byateye abantu icyo bafata nk'urujijo rukomeye n'imyaka iyi mibiri imaze itarashyingurwa imibiri umunani inkiko zemeje ko ari abavandimwe bo guhitwa esiteri nyirabirayi tubane n'imana akemeza ko bishwe mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi mu ntambara z'abacengezi barimo bavuga ko yari mukeba we mukabaziga umuhungu we igira imbabazi n'umukazana we kobwa n'abandi umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside mu rwanda ibuka wo uvuga ko utigeze umenya amakuru y'iyo mibiri nibwo butumwa bugufi bwana filibert gakwenzire ukuriye uwo muryango yahaye ijwi ry'amerika igihe twari tumubajije niba hari icyo baba bazi kuri iyo mibiri eh bagira ubusa ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda turacyari mu rwanda haraye habaye impinduka mu nzego nkuru za gisirikari kuva kuri minisiteri y'ingabo kugeza ku rwego rushinzwe iperereza uvuye ku mugaba w'ingabo nibwo bwa mbere abasirikari bakuru bahinduriwe umwanya ari benshi icyarimwe bisobanurwa gute kuki bibaye ubu bifitanye iyihe sano n'umutekano uri mu karere mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na majoro theogene rutayomba wakoze muri eta majoro ya jandarumori kandi ayobora batayo ya mirongo irindwi na karindwi yari icyangugu atuye muri leta ya texas muri leta zunze ubumwe za amerika impinduka mu gisirikare ubundi ni ibintu bisanzwe kuko igisirikare kiri porofeshono kigomba kuba dinamike cyane nta muntu ugira umwanya ngo avuge ngo nuwe umwanya uba ari mu ntara ubaho igihe cyagera akagera n'amusimba kubera n'abantu batoya nabo bazamuke izi mpinduka ariko nazibonye ngewe ari minisitiri wa defanse generale murasira na generale kazura niwe navuga cyane ntabwo bahindura umwanya kuko ntabwo nigeze mbona iyindi myanya babahaye basimbuwe uko nayibonye nabonye bisa nkaho nta gitangaza kuko ubundi mu gisirikare cdf uriya mwanya wa kazura ubundi ntabwo umuntu aba akwiye kurenzaho imyaka ine yego kuba rero generale kazura yamazeho imyaka hafi ine akaba bamusimbura akajya mu bindi mirimo isanzwe y'igihugu yewe numva nta gitangaza cyaba gihari nta na gitoya kandi nkareba n'umusimbuye ni umusirikare mukuru umusirikare ufite disipurine umusirikare n'abandi ba ofisiye bakuru biyumvamo cyane generale mubaraka kabona nta kintu navugaho kidasanzwe ikintu kibi yewe mbifata nk'ibintu bisanzwe muri muri dogitirine ya gisirikare ya rdf hanyuma uwagiye mu mwanya wa generale mubaraka muganga generale majoro vincent nyakarundi ngewe uko nabibonye hariya ho ntabwo ngo Vincent nyakarundi bamuzamuye cyane ariko icyo nabivugaho ni uko ubundi umwanya nkuriya igisirikare cy'u rwanda gifite abasirikare benshi bari muri peacekeeping operations hari abari darifuru hari abari south sudan hari abari central africa iyo ni fosi nini fosi nk'iyo ngiyo rero iba ishaka umuntu ukurikirana imikorere yayo ikurikirana diporomasi cyane kuko umuntu umusirikare mukuru uyobora izo fosi zose yakagombye kuba afite na nosiyo ikomeye mu bintu bya diporomasi ibyo rero na nyakarundi arabifite arabyujije kuko yabaye umudipolomati igihe kinini cyane ariko se kuba izo mpinduka zabaye ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo zikaba kuri minisitiri w'ingabo ndetse no kushinzwe iperereza muri NSS ibyo kugira ngo bibere rimwe dufashe ibyo ngibyo gusa wowe ubibona ute nk'umuntu wabaye umusirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda ibyo mu gisirikare babyita rishafo ibyo ngibyo ni ukugira ngo ni ukongereza amaraso masa mashya mu gisirikare kongereza amaraso mashya muri inteligensi wari kuri inteligensi mu gisirikare bamuzamuye urumva ntabwo wavuga ngo bamwirukanye cyangwa bamukora ibi bamuzamuye mu ntera bazanamo uwundi muntu koroneli gatareha ni umuntu wabaye mu kiriya gisirikare wagiye mu nzego zitandukanye ndumva yarigeze gukoraho rura nyuma ajya muri imigireshoni imigireshoni nawe intelligence mu bindi hari abantu bamwe babihuza n'umutekano uri mu karere magingo aya babona yuko ihindagurika ryabaye risa naho rigamije kwitegura ikintu icyo ari cyo cyose aho cyaturuka hariho hose ibyo nabyo nibyo nibyo nabyo kuko iyo ubireba urarebana n'abariya basirikare bari bari mozambique generale nkubito nabonye bamugaruye bagarura n'uwitwa generale mutembe ariko wese ntibamuvuze ariko ko nabonye bagiye kumusimbura koroneli bahizi abo ngabo bazanye ni abantu b'abasirikare bakuru kandi ni abasirikare bakomeye bakomeye kubagarura nabyo ni ukuvuga ngo ni ugutegura imbaraga gushyira imbaraga nyinshi mu gisirikare kugira ngo haramutse hagize ikintu nk'abantu bashobora kuba batera u rwanda babe bahura na resistance ikomeye cyane cyangwa se niba nabo baba bafite gahunda ntabwo mbizi ibyo ntabwo mbizi ntabwo nyiri mu kiriya gisirikare baba bafite gahunda yo kuba nabo batera kongo batera kongo bafite imbaraga zisanzwe nk'iza rdf nicyo navuga urumva ko n'ibintu by'umutekano birimo cyane birimo cyane yewe ni nako nanabe nibyo naha imbaraga cyane gusumbya ibindi kuko n'ubundi bari basanzwe bahari kandi bakora neza majoro teogene rutayomba ndagushimye cyane kuba aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane venusti umunsi mwiza umunsi mwiza namwe urukiko rwa gisirikare mu mujyi wa uvira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo rwakatiye igifungo cya burundu abasirikare bane bahamijwe icyaha cyo kwica abaturage mu minembwe muri teritwari ya fizi abandi bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka icumi kugeza kuri makumyabiri ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasite ngabo uri uvira imanza zaburanishijwe n'urukiko rwa gisirikare rukorera mu mujyi wa uvira zabereye mu minembwe ahakorewe ibyo byaha abaregwa ni abasirikare umunani muri bo urukiko rwakatiye bane igihano cya burundu batatu banishwa igifungo kiri hagati y'imyaka cumi kugeza kuri mirongo ibiri mu gihundi umwe yagizwe umwere kabwika mbaya michel wo muri brigade ya cumi na kabiri yarakurikiranyweho icyaha cyo kwica no kwambura abantu urukiko rwamuhanishije igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana abiri by'amakongomani ndetse n'amadolari ibihumbi icumi y'indishyi z'akababaro undi ngo yi parisien mbambaleka wo muri brigade ya cumi na kabiri yakurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi gutema umurambo w'umuntu urukiko rwamuhanishije igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amakongomani ndetse n'amadolari ibihumbi icumi y'indishyi y'akababaro naho kakule kasayi eric wo muri batayo y'ubutasi waregwagaho icyaha cy'ubwicanyi urukiko rwamuhanishije igifungo cya burundu n'ihazabu y'ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amakongomani ndetse n'indishyi y'akababaro bamwe mu baturage batuye mu minembwe bari imbere ya komine bumva urubanza rw'abo basirikare basanga yari intambwe nziza y'ubutabera mu rwego rwo guca umucyo wo kudahana nta handi twumvishe umusirikare w'igihugu yafashe umuntu amushahura akageza aho aca ibirenge akageza ibiganza agakora ibintu bitari byiza abasirikare bishe abantu ku manywa pana nijoro icya gatatu abasirikare bicaga ibitungo hari aho barashe inka barazica nko mu karingi n'ahandi henshi hatandukanye ku mugaragaro kandi bakabikora nta bihano bakorerwa tukabona ari ibintu bisanzwe kuba rero bacirwa imanza none bakabibona tukamenya ko bagiye guhanwa kandi nabo bikagaragara kuri bagenzi babo ko hariho ibihano ndatekereza neza nibwira ko ahari bariya dusigaranye bashobora guhinduka kuri visi perezida wa sosiyete zivire yo mu minembwe santos mufashe asanga iki gikorwa cyo kuburanishiriza abantu hakorewe ibyaha ari intangarugero icyo twifuza n'icyo dusaba ku mahanga ni uko ubutabera bwaba ubutabera ibyaha byose bigahana izo nka ziri mu kunyagwa hano zija ku masoko ya leta amabira dujatindu azishorewe n'imitwe yitwaje intwaro yateye igihugu iradisenya ntacyo babakoraho tumaze igihe dutaka niba iyo ari nk'intambwe imwe yatewe hano mu murenge kuba baciye hano abasirikare bakoze ibibi hano tubona twe haba harimo nko kubirisha kuko tutarumva bariya bose bashyiraho amadisikuru mabi kandi bari mu buyobozi ntacyo babakoraho bidegenza n'abashatiza amambargo bagahita bazigamba ngo ntawe uzamubuza kugenda gusa izi manza nk'izi zikunzwe kuburanishirizwa ahakorerwa ibyaha bamwe mu baturage bavuga yuko indishyi z'akababaro urukiko rutegeka ko bahabwa batazibona izo ndishyi z'akababaro zivugwa basoma abanyamategeko ntazo turabona guhera kuri rwa rubanza rw'aba bagore rw'abarya bishe abagore ayo mafaranga bari babakatiye ntayo turabona ibyo ni ibintu tuba dusabisha ko ibyo bavuze bobikora nyine nk'uko babivuze cedric muyoboke ni umunyamategeko wavuganye n'ijwi rya amerika ari kinshasa aragaruka ku mpamvu izi ndishyi z'akababaro n'ihazabu baba bakiriye abakoze ibyaha bidakunzwe gutangwa muri utu turere ariko kenshi usanga hano muri iki gihugu cyacu cya kongo hari intege nkeya cyane urebye mu rwego rw'amategeko ndetse urebye no gukora ntabwo bakurikirana ziriya amande kugira ngo zibashe kugenda zibakorekite cyangwa se zishyurwa kugira ngo zinjire mu kigega cya leta henshi usanga umuntu yaragiye agakatirwa yarangiza cyagiye n'icyo cy'imyaka ntibarebe za amande kugira ngo babashe kuzikura zije mu kigega cya leta kuko byari byavuzwe ku rubanza kandi urubanza rwari rwarabaye itegeko urukiko rwa gisirikare muri ubuvira rubifashijwemo na monisco ruvuga yuko impamvu yatumye baburanishiriza izi manza hakorewe ibyaha ari uburyo bwo guha ubutabera abaturage no kwereka abandi basirikare ko batari hejuru y'amategeko mu minembwe kubera impfu z'abaturage bicwaga n'abasirikare inka zabo zikanyagwa ingabo zirebera mu myaka ishize biri mu byatumaga habaho umwuka mubi hagati y'inzego zishinzwe umutekano n'abasivile veda segabo ijwi rya amerika uvira inshuti za radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mugitegurirwa kandi mukigezwaho na thomas kamirindi
mwaramutse neza mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe warren harding yagize umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga william howard taft wari warigeze kuba umukuru w'igihugu ese abayoboye leta zunze ubumwe za amerika bacyuye igihe bemerewe gukora indi mirimo ikaze mu kiganiro amerikana william howard taft yabaye perezida wa makumyabiri na karindwi wa leta zunze ubumwe za amerika manda imwe y'imyaka ine kuva mu gihumbi magana cyenda n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatatu yiyamamarije manda ya kabiri mu matora yabaye mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na cumi na kabiri aratsindwa icyo gihe guverinoma ntiyahaga abaperezida bavuye ku butegetsi pansiyo yo kubatunga william howard taft rero amaze ukwezi kumwe gusa mu kiruhuko yahise ajya kwigisha iby'amategeko muri kaminuza ya yale imwe mu zikomeye zigenga muri leta zunze ubumwe za amerika no ku isi yahigishije imyaka umunani noneho umukuru w'igihugu warren harding amugira perezida wa cumi w'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe sena y'inteko ishinga amategeko congress yamwemeje nta ngorane na gato hafi ya yose william howard taft niwe wenyine mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika wabaye umukuru w'igihugu nyuma yaho aba perezida w'urukiko rw'ikirenga yamaze imyaka icyenda muri iyi mirimo yeguye mu kwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itatu kubera uburwayi ukwezi kumwe nyuma yaho yitabye imana yari afite imyaka mirongo irindwi n'ibiri y'amavuko uretse william howard taft abandi bagabo babiri bari barategetse leta zunze ubumwe za amerika bari baramubanjirije gukora indi mirimo muri guverinoma baracyuye igihe john quincy adams yabaye umukuru w'igihugu wa gatandatu manda imwe kuva mu gihumbi magana umunani na makumyabiri na gatanu kugera mu gihumbi magana umunani na makumyabiri n'icyenda nawe yatsinzwe amatora yashakagamo manda ya kabiri mu kwa cumi na kumwe igihumbi magana umunani na makumyabiri n'umunani ntiyaretse politiki ahubwo amaze imyaka ibiri avuye ku butegetsi yiyamamarije umwanya wa depite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu congress aratsinda yatowe izindi manda umunani nyuma yaho yitabye imana akiri depite mu kwezi kwa kabiri igihumbi magana umunani na mirongo ine n'umunani nawe niwe wenyine mu mateka wategetse igihugu nyuma aza kuba depite andrew johnson yabaye perezida wa cumi na karindwi wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'icyenda yashatse manda ya kabiri ariko atsindirwa mu matora y'amajonjora y'imbere mu ishyaka rye ry'abademokarate mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani nyuma y'imyaka umunani avuye ku butegetsi yiyamamarije kwinjira muri sena y'igihugu yaratsinze ariko yicaye mu ntebe ya senateri amezi atanu yonyine gusa kuva ku itariki ya kane y'ukwa gatatu kugera yitabye imana ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwa karindwi igihumbi magana umunani na mirongo irindwi na gatanu azize uburwayi ijwi rya amerika dusubire ku kibazo twatangiye twibaza ese abayoboye leta zunze ubumwe za amerika bacyuye igihe bemerewe gukora indi mirimo igisubizo ni yego nta tegeko ribibuza usibye kwikorera ku giti cyabo uwayoboye leta zunze ubumwe za amerika wacyuye igihe ashobora rero no gukomeza no mu bya politiki icyo abujijwe cyonyine rukumbi ni ukongera kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika iyo yategetse manda ebyiri zaba zikurikirana cyangwa se zaba zidakurikirana niko itegeko nshinga ribigena nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mwarimo duteze amatwi amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye ntahabihumurije mbashimiye cyane mwese kuba mwahisemo ijwi rya amerika radiyo yanyu nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema nadia taha nibo bashyize hamwe amajwi ninjye eugenia mukankusi wabafashije kubikurikira mugire umunsi mwiza amahoro iwanyu no mu banyu